<laughs> my pipo di fear of lying bad mouth na be di beginning of <laughs> olorimeria <laughs> wahala wahala wahala wahala i don see dis guy one before oh god of miracle hmm my correct pipo e get one i even get di video but i no wan i don't want put her. i don't want copyright her back. i just manage my life i don't want copyright You <laughs> e get one birthday where they go That birthday I na one eh, prophet A eh, prophetess fool me something Now they do birthday in that birthday Mary and dey there marian came with um for last olashade Ooni of Ife senior sister and Ooni of Ife senior sister husband Now they come together for that party so Kabiyesi come come wey be say come they come They dem no even reco I swear to God they not even recognize her They not even recognize them. you understand so I was watching the dis Kabiyesi now? caviar no be small thing. make na dey lis ten dey oh. go welcome to to bcgs tv today is your first time of coming across my channel please don't forget to hit on the subscribe button and uh, on the notification bell also so that whenever we upload videos you'll be the first to be notified so i thank for i thank you for those that are always coming to watch me and those who are always Uh, the new ones and the uh, uh, old ones. I hope you come back or you will stay. Thank you so much. I talk about Royal Home and uh, the other sweet gist on the internet. So, guys, we are going to be talking about uh, Olori now, Olori Mer Maria and um, Ayaoba Laide Badmus, the popular lady she's a barrister that came out last time to to come and tell us about uh that make us to know things about um Olori if not some people will still be carrying Olori as the owner of an oil company <laughs> so this is a lady that uh, I think they were running running mates you know two people dating one person you know at the end of the day kabiyesi she could not hold it again two elephants when he fight she could not hold it again kabiyesi see, no olori mariam come use money build um, according to her build uh, this if for ojaja more for see and so on he can't use money entice see and this one na na kabiyesi dey give am money na kabiyesi rent house for am because she i think na ibadan and kabiyesi buy am even the latest mercedes you understand i think that mercedes now even get accident last time so as she come see say na she she dey always dey even dey call am olori i think kabiyesi come promise her say she go be olori olori the first one the first one she go be yeyelua you know at the end of the day mariam con use money you understand so now she con come last and con tell us about things about mariam how mariam take dey do uh, uh, kaya mata and im mama how mariam take uh, build dis ojaja mall how mariam take many other things how mariam take do marriage by herself na mariam buy na only cow na im caviarcy buy one <tsk> na mariam na im sponsor everything so na she open mariam yansh say no be mariam mariam na just ordinary secretary say mariam dey use them. come dey ask how she come take dey get money so dem come say she dey date all those alahaji and alhaja her far dem you know When he get money and for abuja na make am she dey give oni of ife contract so na make am say oni of ife no even care e come tell us that, time as oni of ife marry and so say he never touch him. but we didn't see anything came out from mariam to debunk but particular me i believe her so even some people when really believe her they say ah she jealous she this one na lie there's nothing know say true o just can't talk like that so my people, anytime one time only of you come propose to am she first say yes later on she come say no so the just dey on that one she come even do and come am come do right up say she refuse the only lady when he refuse oni of ife proposal because she no wan be number she wan be number one so again we come hear again last time say she wan uh, marry Kaviesi again. You understand, guys? We come here say she wan marry Kaviesi again. After again, we come here say uh, marry Mary and now one friend they <laughs> go fight there. again now. Party where Mary where Kaviesi go. Hmm, my people, na know wetin happen. Na dem say Mary and see Laide o and Kaviesi. You know say Kaviesi come on him e own. maryam come on her own wit eh, kabiyesi sister in don come so you can see laide and eh, kabiyesi togeda na im maryam dem say maryam <laughs> ah e con say to lady hungry my people they say maryam wan faint dem say e even faint sef dem <laughs> say na so dis person na so mariam dey shake dey shake ah the evil that men do live with dem na wetin you do me queen naomi na wen queen naomi go party with kabiyesi come dey book cross come go sit down kabiyesi come abandon queen naomi na wetin we hear o oh? you understand he come go sit down with you so na wetin dem do you that after all you with her don come together na Láídé and Ooni of Ife sit down together na after mary an come go meet and dem come snap picture like uh, mary an come snap picture with because of shame oo oh, come snap picture with kandiasi <laughs> ha oh god i mean not do not do weda mary her you like it or no you see her hmm. anytime una dey give am headache kandiasi no leave am o. Oh. kabiyesi no dey leave na see am say she did very beautiful kabiyesi no dey leave person like that too. you understand you know dey leave person like that. she be barrister hmm. you no see her bonbon her bonbon be like i somebody they say hey, eh, eh, bonbon too big na make kabiyesi not like her why you no go like her you know how many years kabiyesi take date am when dem dey go everywhere together abi you no see dem for private jet so my correct pipo na dem say mary i want faint for body o no be small thing say onion of her sister come dey pinch am come dey hold am They do in hand make it e calm down hey we want go meet caviarcy we want go ask a question hey caviarcy go just disgrace am you know people be like say mary i not sure say mary i even know the kind husband when he marry her. you understand so now what do we see o oh, my people? Hmm.